mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho ku badukurikira kuri interineti mwadusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema kuwa kabiri w'icyumweru gitaha ni ukuvuga tariki ya munani z'ukwezi kwa cumi na kumwe abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika bazirirwa mu matora y'inzego zitandukanye arimwo kimwe cya gatatu cya sena y'igihugu ni ukuvuga intebe mirongo itatu n'eshanu ubusanzwe sena ya amerika iba igizwe n'abasenateri ijana n'intebe z'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite zose uko ari magana ane na mirongo itatu n'eshanu kuri ubu ishyaka ry'abademokarate niryo riyoboye imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ibyo bishobora guhinduka cyangwa bikaguma uko aya matora agiye kuba nyuma y'imyaka ibiri habaye ay'umukuru w'igihugu kenshi a- afatwa nk'igipimo ku mikorere y'ubutegetsi buriho kenshi mu matora yagiye aba ishyaka ry'umukuru w'igihugu uriho ryakunze gutakaza intebe nyinshi cyane mu nteko ishinga amategeko ahanini mu byo abatora baheraho ni uburyo ubukungu bw'igihugu buba bwifashe mu gihe amatora yegereje n'ibindi bireba ubuzima bwa buri munsi bw'umunyamerika uyu mwaka ariko ushobora kuba uw'umwihariko kuko ingingo ya mbere abahanga mu bya politiki bahanze amaso ni demokarasi aya matora ni aya mbere abaye nyuma y'igitero abayoboke bari ku butegetsi perezida donald trump bagabye bagabye ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ku ngoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu capitol hano i washington dc bari bagamije kuburizamo ko intumwa za rubanda zemeza bwa nyuma ibyari byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu mushya aba bahanga bagaragaza ko demokarasi ya leta zunze ubumwe za amerika yahakomerekeye cyane kandi isa niyari yarabaye icyitegererezo ku isi none kuba isi isigaye ibona demokarasi ya leta zunze ubumwe za amerika igenda ihungabana abahanga bavuga ko bitiza intege abashaka gutegekesha igitugu hirya no hino ku isi ibyo n'ibindi kuri aya matora yo kuwa kabiri nibyo twibandaho turebera hamwe ingaruka zayo n'icyo avuze ku rwego rw'isi mu kubagezaho iki kiganiro natumye mugenzi wanjye thomas kamilindi mumenyereye mu kiganiro amerikana thomas waramutse neza
rwema waramutse waramutse yego naramutse neza turi kumwe kandi na porofeseri atanazi gahungu ni umwarimu muri kaminuza ya chicago muri leta ya illinois porofeseri gahungu ikaze cyane mu kiganiro muri isanga nawe urakoze cyane urakoze cyane urakoze nawe kuba watuboneye akanya kugira ngo mudufashe gusobanurira abakunzi b'ijwi rya amerika icyo aya matora yo kuwa kabiri avuze mpere kuri wowe thomas kamirindi uh, politike ya amerika umaze iminsi uyikoraho mu gutegurira abakurikira ijwi rya amerika ikiganiro amerikana muri aya matora azaba kuri uyu wa kabiri icy'umwihariko ubu- uyabonamo ni iki thomas
icy'umwihariko usibye ko atari n'umwihariko kubera ko nyine wabikomojeho ni uko ishyaka rya perezida joe biden eh, ry'aba- rya- ry'abademokarate rishobora gutsindwa Mm, ni ukuvuga aba- abarepubulikani bashobora gufata ubutegetsi inteko ishinga amategeko rero iba ifite ububasha bukomeye hano muri leta zunze ubumwe za amerika uhereye kuva igihugu cye kivuga kubera ko ni nayo yari itaraba inteko ishinga amategeko yego niyo yayoboraga igihugu cyo yonyine eh, batarashyiraho itegeko nshinga n'umwanya wa perezida wa repubulika ubu rero muri aya matora hari aba- hari abasenateri makumyabiri n'umwe b'abarepubulikani na cumi na bane barimo biyamamaza abasenateri bagira manda y'imyaka itandatu hanyuma rero buri myaka ibiri bakagenda bavugurura abaturage bakavugurura buri gihe kimwe cya gatatu cy'intebe zi- za- za sena buri myaka ibiri nyine naho nyine nk'uko babivuze abadepite bo bafite manda y'imyaka ibiri ni ukuvuga rero ko intebe zose magana ane na mirongo itatu n'eshanu zigomba kuvugururwa muri muri aya matora yo kuwa kabiri mu magambo makeya nta mwihariko uhambaye usibye ko nibi- nibisa n'ibimenyerewe ko ishyaka rya perezida wa repubulika rishobora gutsindwa Mm. Profeseri Gahungu ni kuki icyo kintu gikunze kubaho aho nyuma y'imyaka ibiri umukuru w'igihugu amaze gutorwa hakaba aya matora hano muri leta zunze ubumwe za amerika bakunze kwita mid terms ishyaka riyoboye igihugu muri icyo gihe ritakaza imyanya myinshi
oh ibyo biba ku ku mvo zitari nke biraba cyane cyane kubera iyo perezida uwo ari we wese iyo yitojeje muri iyo myaka ine bamuhaye ah, hari byinshi yemera hari byinshi yemera mugabo amaze gushika ku ntebe y'ubuperezida ugasanga biratanguye kugora ubu rero abantu bari kubararaba bavuga bati kumbure muri abo ba- abadepite uko ari amajana ane na mirongo itatu na ga- na batanu benshi bashobora kutazo hariho benshi batazosubira kugira benshi ngo babe abademokarate hanyuma nk'uko usanzwe ubizi perezida mu byo yemeye mu byo ariko aragira yagumye afite benshi bagwanya ibyo ariko aragira cyane cyane urazi nka bajya ba- ba guverineri bo muri za za florida urazi uwahora ari perezida we watigeze yemera namba y'uko perezida biden atatowe akaba hari benshi mu babiko baritoza baba abadepite baba abasenateri bose bahakana y'uko perezida biden atatowe naho badafite icyo be- icemeza ko ibyo ari byo biragoye iyo hari abantu ba- bemera perezida uwahora ari perezida trump bakemera abo bandi bantu bose bariko baragomba kwitoza ari byo bishyigikiye hanyuma hari ikindi kintu gikomeye cyane aha muri ah, leta zunze ubumwe za amerika kiriko kiragorana icya mbere ni uko agaciro k'ifaranga kariko karatakara ubu ibiciro biriko biraduga bikaba biva kuri biden bitava kuri biden abantu baca bavuga bati "In- abariko baratwara abademokarate ibyo ibyo bibavuyeko hanyuma hari ikindi edi rwema cabaye muri iyi minsi ah, kikaba kigize ah, catumye abantu ino muri amerika basubizamwo bakanka itegeko ryari rimaze iminsi mire- iminsi mire- miremire icyo bita roe v wade icyo rero kikaba cyatuma abibaru um, ah, abakenyezi babagaburamo baraba bati ngo turabe ibyo bintu byerekeye ah, mu cyongereza abortion icyongere- icyo- icyo umuntu yokwi- yokwita abantu bagomba kwitorera yuko umuntu yagize ibyago aka ah, akagira aba- aka- agatwara inda bamufashe ku nguvu ngo ashobora kwitora ati uwo mwana ati wa- barashobora kubihagarika hagati habamo rero n'abandi bavuga bati oya twebwe tugomba icyo bita pro life ibyo rero kubera babisubijemwo hari benshi bavuga bati ibyo rero nibyo mbere bishobora gutuma ah, bifasha kumbura abademokarate cyane abandi bakaba benshi rero bavuga bati twebwe tugomba ibyo bita pro life k'umwana umuntu amaze kwibungenga naho biba byaciye ku gufatwa ku ngufu ategerezwa kumubyara Ura- ura- ibyo rero birimwo jembuze ibyo bintu bitatu mugabo abandi bashobora gutora byinshi ariko ibyo bintu rero cyane cyane ibyo bya demokarasi y'uko abantu bariko baragomba ah, kugabu kubatuma ah, bijya byabaye muri- muri janvier 2021 bijya bituma perezida yanka agatuma n'abantu baza gutera ibyo o- byarakomeye cyane Mm.
Ah, hanyuma icyo cya kabiri gituma yuko ifaranga riguma ritakara ibyo biratuma abademokarate batsindwa mugabo ibyo bituma abantu abagore kandi aribo bakomeye mu bya demokarasi babategeka ah, gutwara inda bate- batewirwa ku nguvu ibyo o birashobora nabyo gukorera abademokarate ibindi bigakorera abarepublikani urakoze cya- ndabyumvira urakoze cyane Ah, thomas ah, ku bakunzi b'ijwi rya amerika ah, badakunze gukurikiranira hafi ibya politiki ya leta zunze ubumwe za amerika gerageza utwibutse kugira ngo ishyaka runaka ribone ubwiganze ah, muri umwe mu mitwe y'inteko ishinga amategeko ubundi bisaba iki
yewe biragoye nyine kubera ko ari abaturage ubwabo bahitamo u- uko nibo ba- bahitamo uko batora ariko rero ubwiganze ni ukuvuga nyine ishyaka rigomba kugira intebe nyinshi birumvikana kurusha i- i- irindi irindi baba bavuga yuko ritavuga rumwe na leta ritavu- ba- ritavuga rumwe na perezida wa repubulika muri makeya nk'ubu ngubu du- dutanze urugero mu- profeseri gahungu yabivuze nawe wabivuze ubu ngubu muri iki gihe sena ni mirongo itanu kuri mirongo itanu abasenateri mirongo itanu b'abarepublikani na mirongo itanu b'abademokarate kugira ngo rero itegeko iryo ari ryo ryose rishobore guhita gutambuka no- visi perezida wa repubulika ari nawe mu by'ukuri eh, perezida wa sena nk'uko itegeko nshinga ribivuga araza agatora ariko rero hakabaho n'andi mategeko agomba nka bibiri bya gatatu by'amajwi cyangwa se bitatu bya kane by'amajwi y'abasenateri ibyo ngibyo birimo eh, no kwemeza abakozi bo hejuru ba leta bamwe na bamwe nk'abaminisitiri cyangwa abambasaderi eh, cyangwa se abacamanza b'urukiko rw'ikirenga mbese ibyo rero nabyo usanga mu nteko ishinga amategeko ari intambara kuko bavuga bati aya majwi ntabwo dushobora kuyabona noneho ugasanga buri gihe bararwana bavuga bati reka itegeko turihindure noneho bibe ku bwiganze bworoheje mirongo itanu n'umwe abasenateri mirongo itanu n'umwe bemeze itegeko ritambuke naho mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ubu ngubu abademokarate biganjeho gatoya cyane intebe eshanu zonyine gusa ni bakeya rero nabwo amategeko kugira ngo atambuke bisaba intambara ikomeye ugasanga mbese n'abademokarate hari igihe banga umushinga w'itegeko noneho rero ugasanga bakwishyira hamwe n'abare- n'abade- n'abarepublikani itegeko ntirihite mu magambo makeya ubwiganze nyine ni ukugira intebe nyinshi kurusha irindi shyaka ariko kugira ngo perezida wa repubulika ashobore gutegeka neza ni uko agira ubwiganze busesuye bumuha ububasha bwo gutambutsa imishinga y'amategeko ye ibintu ubwo bwiganze busesuye muri iki gihe kububona profeseri gahungu ni ibintu bitoroshye
Ah, biragoye biragoye kubera hari byinshi biriko biraba cyane cyane icyo ndabira ko nico cy'amafaranga ariko araca- ariko arata agaciro kandi noneho ah, igigwema igihe cyose habaye icyo bita midterm umuperezida umu- umugambwe uri ku ntwaro kenshi wama uta ububasha wari ufite ibyo rero ntibizoba bitangaje Ah, kandi ah, mu basenateri umuntu ariko aba abasenateri aba abadepite umuntu arabye abariko baritoza ukuntu biriko biragenda Ah, biragoye yuko abademokarate naho bogira gute biragoye ko bashobora kugumya izo nzego uko ari zibiri nicyo gituma rero bigoye hanyuma harimo rero bijya byabaye bya ah, perezida trump yanka ye- atigeze yemera ko biden yatsinze akaba kandi afite abantu n'aho bariko barabacira baracira imanza abantu bamushigikiye babigize mugabo hari abantu benshi bakira kwemera trump ko byagenze ntibarinde no gusoma ibyo rero bizotuma ah, uko umuntu avyibaza nk'uko ubu ariko aravuga mugenzi wanjye ariko arabivuga bizotuma kumbure abademokarate bata izo nzego zose uko ari zibiri bira bizoshika bizoshika cyangwa se ntibizoshika ni ugutegereza ku munota wa nyuma nk'uko babivuga mu mikino tugategereza ifirimbi ya nyuma ku munsi wa kabiri tukamenya ishyaka rizaba riyobora umutwe runaka w'inteko ishinga amategeko kuri telefoni dufite abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi bifuza kugira ibyo babaza mu rwego rwo gusobanukirwa ku bijyanye n'amatora ya hano muri leta zunze ubumwe za amerika reka duhere kuri kwizera wiriwe neza
iwe muri wedi rwema uri hehe
mbere ndi mu majyaruguru rwanda mu karere ka rundi umurenge wa buyoga ikibazo cyawe
yewe rero ukuntu mbibona demokarasi yo muri amerika ntabwo kuba amerika yigira nk'aho ari gurobo polisimani ntabwo byagakwiye demokarasi yo muri amerika ntabwo yagakwiye kuyobora ibindi bihugu ikindi kintu ndabona itsin- intsinzwi ku ruhande rw'abademokarate bitewe n'iki bitewe n'uko abademokara abarepubulike bagaragaza ko amerika ikomeza gushora amafaranga y'igihugu mu ntambara yo muri ikirere kandi nkabona ko intambara yo muri ikirere itsindwa ry'abademokarate rizahita rishyiraho iherezo kuko abademo- abarepubulike bazemera kuba banaganira na na Vladimir Putin na Zelensky mu guhari- mu guhagarika intambara iri hagati yabo ikindi kintu turebye ku imanurwa ku imanuka ry'agaciro k'ifaranga rya amerika usanga na joe biden manda ya kabiri ntateze kuyitsinda bitewe turebe nko mu mateka manda richard nixon yayoboye manda imwe nawe biba biba ibibazo by'ubukungu bituma ananirwa gutsindira manda ya kabiri ubwo bivuze ko na na joe biden adashobora kuba yatsindira manda ya kabiri bitewe n'uko n'ubwiganze bwe bw'abademokarate buzaba bwagabanutse
Uraku- ese ikibazo nabaza abatumirwa Mm.
a- aba- aba- abadepite cyangwa se abasenateri batorwa n'abaturage
urakoze iki kibazo njye nari mfite urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe reka dufate na linor wiriwe neza linor twamubuze kuri telefoni Ah, thomas kamirindi ah, wakurikiranye cyane iby'aya matora yo muri leta zunze ubumwe za amerika kuri icyo kibazo cya kwizera ninde utora abadepite n'abasenateri
bose batorwa n'abaturage ba- ba za leta abasenateri babiri muri buri leta uko ari mirongo itanu noneho rero mu nteko ishinga amategeko y'igihugu bakaba ijana batorwa na leta n'abaturage bo muri leta bakomokamo abase- aba- aba representatives ni ukuvuga abadepite nabo batorwa n'abaturage ariko noneho mu duce utu n'utu natwo two muri za leta ni ukuvuga utwo duce mm, mu gifaransa babyita district electoral mbese ni agace kagizwe n'itora tuvuge nk'akarere runaka kakaba ari agace k'itora n'urugero akarere tuvuge nka muhanga kakaba nk'agace k'itora ko rero mm, abadepite batorwa bikurikije umubare w'abaturage ba leta runaka ni ukuvuga leta ifite abaturage benshi niyo igira abadepite benshi nka california niyo ituwe cyane ifite abadepite mirongo itanu na batanu tuvuge noneho nka uh, west virginia ifite abaturage bake yo ifite abadepite babiri gusa ariko rero abasenateri bo bose buri gihe baba ari babiri kuri buri leta batorwa n'abaturage Mm. urakoze cyane thomas kamirindi kuri telefoni dufite linor wiriwe neza linor uranyumva linor uranyumva linor ndibaza ko twongeye kumubura kuri telefoni ariko profeseri gahungu ah, iyo ukurikije ibiba hano muri amerika muri iki gihe aba- abaturage bitegura amatora urabona ko imbaraga nyinshi zirimo gushyirwa muri re- muri za leta runaka Aha navuga nka leta ya arizona leta ya georgia leta ya michigan pennsylvania wisconsin ndetse na nevada niho ubona aba- baba bategetsi baba bashyigikiye abakandida muri izo leta barimo kujya cyane kugira ngo babafashe kwiyamamaza kuki izindi leta zo umuntu ab- atababonamo cyane
Ah, ino muri muri kino gihugu cya leta zunze ubumwe za amerika bama baraba cyane cyane aho abantu ah, umuntu yoraba yuko hariho abashishaka abakuri aba- abahakana yuko biden yatsinze amatora yo mu mirongo ibiri na mirongo ibiri yatumye aja ku butegetsi mu mirongo ibiri na mirongo ibiri na rimwe hakaba rero n'abandi rero batabishaka muri ayo maleta ubona ukabona ari biden ukabona ari perezida wahora ari perezida obama ukabona ari uwahora ari perezida ah, trump ku ba republike U- ubonye aho bariko baragenda cyane cyane baba ari ahantu babona yuko baba abadepite bashobora gutuma bahindura bagahindu- bagahindura bagashobora ah, abademokrate baga- bagatsinda cyangwa abarepublika bagatsindwa ibyo rero aho rero tuguma tubona muri za arizona usanga abantu bariko baritoza mugabo n'aho bitoza ugasanga umuntu yitoza yemeza yuko ari umurepublika akemeza yuko biden atatsinze aho rero uca usanga biden ariko arajayo uca usanga uwahora ari perezida trump agendayo hanyuma ugasanga muri zo za nevada muri zo za za floride ugasanga bariko barajayo kubi- kugira ngo barabe muri ibyo bintu twavuze by'agaciro ko mu butunzi bya- biba ibya ibyo twita abortion gushobora gu- gukorora inda cyangwa ntuzikorore bishobora kugira ah, abantu bakagendayo kugira ngo barabe yuko hari icyohinduka nk'uko wabivuze kare ntawe ubizi n'uwo neza yuko byose bizohinduka mugabo umuntu abirabye iyo umuntu yatsinze umuperezida yatsinze amategeko yisunze umugambi umwe kenshi iyo hageze muri yo icyo cya kabiri cy'imyaka ine kenshi uwari yatsinze naho yoba afise izo nzego zibiri zose bari kumwe kenshi usanga bihindutse kubera ibyo bintu turiko turavuga kandi ibyo bintu bikomeye cyane Mm. Ah, urakoze cyane profeseri gahungu thomas kambirindi ah, nkomoje kuri ibyo profeseri gahungu avuga ah, nka bimwe mu bintu abaturage ah, barimo kwibandaho cyane cyangwa se bazanahera- bazaheraho ba- ba- bafata icyemezo cyo gutora umukandida runaka yavuze ibijyanye n'ifaranga ry'igihugu avuga ikibazo cyo gukuramo inda ah, harimo n'ibindi bibazo bijyanye n'ubwiyongere bw'ibyaha muri leta runaka ikibazo cy'abimukira guhanagura ah, inguzanyo z'abanyeshuri manda ya biden nayo bavuga ko iri ku ikarita y'itora nayo ari kimwe mu byo bazaheraho kugira ngo bemeze niba batora abademokarate cyangwa batabatora ndetse na kiriya kibazo kwizera i- yavuze kijyanye n'ibitero mu gihugu cy'uburusiya urebye kuri buri shyaka ah, nk'ingingo eshatu buri shyaka ririmo guhe- ku- ku- kugenderaho muri iyi minsi ni- ni ibihe bagenderaho
erega muri rusange usanga imigambi y'abademokarate n'abarepublikani idatandukanye ahubwo uburyo babishyira mu bikorwa nibyo usanga bitandukanye nk'ibyo byose warondogoye bose baba babifiteho i- baba babi- babivugaho babyamamarizaho ariko noneho uburyo bashobora kubishyira mu bikorwa ukabona n'ibyo bitandukanye dufashe urugero nk'in- nk'in- nk'intambara yo muri Ukraine ubu ngubu leta zunze ubumwe za amerika nicyo gihugu gikomeye cyane giha in- in- intwaro giha eh, imiti giha ibiribwa mbese reka tuvuge mu magambo make nicyo gitanga imfashanyo nyinshi muri Ukraine bamaze gutangayo amadolari arenga miliyari mirongo itandatu n'ejo bundi mu kwa gatanu bemeje indi ngengo y'imari y'amadolari miliyari mirongo ine yo guha Ukraine ariko abarepublikani bo bakavuga bati "Mm, ntabwo twebwe tuzabaha imfashanyo zingana gutyo ntabwo tuzabasinyira sheke i- i- itanditseho umubare w'ama- w'ama- w'amadolari ni ukuvuga nabo ntabwo bahakana ko ikirere igomba gufashwa ariko bazayifasha gute icyo ni kimwe cya kabiri dufate nko mu rwego rw'ububanyi n'amahanga nanone tukiri aho ngaho baba abarepubulikani baba aba- abademokarate bahangayikishijwe n'uburusiya bahangayikishijwe na- n'ubushinwa byombi uburusiya nyine kubera Ukraine cyane cyane ko perezida putin avuga yuko ashobora no gukoresha intwaro za nucleaire nu- tuzita intwaro za kirimbuzi aho ngaho bira- bombi birabahangayikishije ariko bazabyitwaramo gute nibyo ubwo usanga kubishyira mu bikorwa bitandukanye ku bushinwa bose bahangayikishijwe n'uko ubushinwa bushobora gutera tayiwani bose abarepublikani n'abademokarate bazabyitwaramo gute kugira ngo bakumire ko ubushinwa bwigarurira tayiwani niho batandukanira mbese mu magambo makeya usanga za politiki zose bazihuza ahubwo kuzishyira mu bikorwa nibyo bitandukana Mm. Profeseri Gahungu hari icyo wongeraho kuri ibyo mugenzi wanjye Thomas Kamirindi yaravuze oya perezida abivuze neza abivuze neza hariho ah, nk'uko dusanzwe tubizi kandi wageze kubivuga hariho am, ab- leta nibaza cumi arizo zituma abantu bariko bararaba cyane cyane ku ba- abademokra- aba- abademokarate n'abarepublika bariko baritoza izo leta cumi rero uburabye muri pennsylvania umurepublika yahora a- asanzwe ari umusenateri bibaza yuko bashobora kumukuraho kubera ah, ari karaba yumva yavuyeyo hatazi uwundi muri georgia Ah, demokrate ujya arapaheri runaka ntawubizi ashobora ya- niwe yari niwe yariyo mugabo ubu- u- benshi babona yuko ashobora gu- kudatorwa wisconsin ah, uwitwa ron johnson w'umurepublike bibaza yuko ashobora kudatorwa bigahinduka muri north carolina uriho Ri- richard bird ashobora kuvayo hari n'ubundi yari asanzwe azogenda urumva rero aho baca batora ibyo rero bigacoca umuntu adiyibaza ni abarepublike ni abademokarate arizona mark kelly ntawuzi yuko azotorwa kubera benshi bata basa n'abatamushigi sinzi ko ari ukutamushigikira mugabo kubera abarepublika ibyo bariko baritoreza ko nevada cortez maso ntawuzi yuko um, azobandanya new hampshire aho ndiko ndavuga reka sinorinda kuhavuga hose mugabo ni leta cumi bavuga bati aho mu maleta icumi bashobora kuzohindura umu- umu- ubuha- ubusaza ari umusenateri aha- ahaserukira ibyo rero ntibyaba urumva rero yuko iyo ntuzi izo ayo nshinga amateka muri izo muri ayo maleta azoca hatuma benshi uko bizogenda baba abarepublika babaye benshi baba abademokarate ba- bagumye batwa bagumye ari be bagumye ari mirongo itanu ku ijana ibyo ntawe ubizi mugabo izo leta cumi nizo turiko turaraba twebwe abatora urakoze cyane Profeseri Gahungu kuri telefoni mfite John Wirwe neza John Wirwe John uranyumva Da- David reka dufate David David Wirwe neza
niwe neza uri hehe
ndi ujumbura ngaha mu gisagara cya ujumbura ni ikibazo cyawe
nagomba kubaza Mm.
igihe ku bijyanye n'ayo matora aba hagati mu muri manda ya perezida Mm.
ya ya mababuri yatanzwe kuba ryari Mm.
n'akahe karusho cyo niyo mpamvu nyamukuru ituma bagira hagati muri manda
urakoze cyane n'igiteye Mhm.
ikiyum- ikiyumviro nagomba gushyikiriza nacyo Mm.
navuga ko amatora kenshi ya perezida muri amerika biba byiza aba perezida atwara atagize ubwiganze mu nama nshingamateka Mm.
byofasha cyane kuko bara- abacaza baramukebura hakagenda imbere ingingo zifite icyo zimaze ku isi no muri amerika ahanini muri afurika urabibona kenshi ko ingingo iyo hatwaye umugambi umwe ukagira n'abashingamateka benshi ibyiyumviro hacakora bimwe ariko iyo hari uwundi habaho ku- kuzuzanya iyo hatwara iyo perezida adafite ubwiganze muri aya mashingamateka mu nama nshingamateka Ura- urakoze cyane ah, ndibaza ko david mugenzi wanjye thomas asobanura uko aya matora aba ntago yadukurikiye ariko mu gihe ari kuri telefoni kubera ko uri mu gihugu cy'u Burundi kuri fm batatwumva neza thomas kamirindi gerageza umusubize icyo kibazo cya mbere hanyuma nze gusaba profeseri gahungu asubize icya kabiri
muri makeya ibyo byose biri mu itegeko nshinga amatora ni itegeko nshinga rivuga ko agomba kuba buri myaka ibiri abademokarate nanjye mu bademokarate mu mbabarire abadepite bakagira manda y'imyaka ibiri ni ukuvuga imyaka ibiri yishize bose bava ku butegetsi bakongera bakiyamamaza kubera ko bashobora kwiyamamaza inshuro zose bashaka n'abasenateri ni uko ntabwo ari kimwe na perezida wiyamamaza manda ebyiri ntarengwa nabyo biri mu itegeko nshinga abasenateri rero nabo itegeko nshinga rivuga yuko nabo buri myaka ibiri intebe kimwe cya gatatu kigomba kuvugururwa buri myaka ibiri nk'uko rero nyine twabivuze abademokarate ariko ku kindi kuvuga abademokarate kandi ishaka kuvuga abasenateri mubabarire abasenateri ni ijana mu nteko ishinga amategeko buri myaka ibiri kimwe cya gatatu kiravugururwa muri uyu mwaka rero ejo bundi ku wa kabiri n'intebe mirongo itatu n'eshanu naho abadepite bose uko ari magana ane na mirongo itatu na batanu barimo bariyamamaza ngo intebe zose zivugururwe mu magambo make ni itegeko nshinga ribiteganya ko buri myaka ibiri hagomba kuba amatora y'inteko ishinga amategeko kimwe cya gatatu muri sena n'intebe zose z'umutwe w'abadepite urakoze cyane thomas kamirindi profeseri gahungu ku kibazo kijyanye n'uko agaragaza ko byaba byiza ishyaka ry'umukuru w'igihugu ritayoboye inteko benshi niko baba babyifuza ariko muri amerika bo babifata gute
muri amerika perezida kirazira yuko hariho intwaro inzego z'intwaro zitatu hari abashinga amateka hari hariho ibyo gutwara igihugu ibyo bita executive hanyuma hakaba n'ibyo by'abacamanza mugabo umuntu abirabye iyo umuntu abaye perezida akaza aratora ababa muri cyo bita kuru supureme supureme koru iyo rero kubera kenshi iyo habaye amatatizo amadadane mu gihugu iraheza ikajyamo ikabitora naho nk'uko tubizi umuperezida wese iyo atowe wamusanga agomba gutora umuntu azoja muri kuru supureme muri supureme kose iyo amaze kujyayo rero iyo amaze kuronka benshi bakaba icyo bita majorite uwo majoriti bakaba ari begereye intego imwe nk'ubu ubu benshi bisunze abarepubulika umuntu aca abona rero yuko ibintu bizeza bikagira bigatuma abarepubulike kumbure bagira icyo bafite kigoye nayo ahandi sinavuga yuko perezida agenda agatwara izo nzego kuko izo nzego ziragabanye mugabo kubera bafite ubwo rubasha bwo gushyiramo umuntu wabo kandi iyo ugiye muri ubu iyo ugiyemo uba ubayeho ku buzima bwawe bwose umuperezida we urazi ko amara imyaka ine yonyine umusenateri amara imyaka itandatu amara imyaka itandatu mugabo uko imyaka ibiri iheze niho baza bararaba igice cya gatatu ikitoza ikindi kikazokwitoza mu yindi myaka ikindi mu yindi myaka nayo abadepite bobo nk'uko tuguma tubivuga abadepite bitoza bitoza gusa bitoza ku myaka ibiri yonyine iyo myaka ibiri batora abandi hari ababandanya hari abatabandanya ibyo rero bituma inzego zo muri kino gihugu ziguma zifise icyo muntu yokwita mu cyongereza mumfashe cyitwa balance bagatuma ibyo gutwara bidaheza ngo bigume umuperezida ashobora kugira icyo avuze ngo atware abashinga amateka ngo atware kurusipureme ngo atware akaba atwara gusa icyo bita executive power hajya muri ofisi we y'umuperezida ibyo rero nibyo umuntu yoheza akaraba nayo ahandi ntajya muri izo zindi na ego kuko si nka kurya hari ibihugu umuperezida ashobora kuvuga ati jewe ndanomye premier minisitiri niwe bya guverinoma ibyo abanyagihugu nibo babitora mugabo kugira babitore neza uko iyo myaka navuze abasenateri uko imyaka itandatu tumutora ngo azarabe atware igihugu ashobora igihugu mu myaka itandatu mugabo uko ari ijana bose umuntu akazarabagabanya igice cya gatatu kigatorwa imyaka ibiri ikindi imyaka ibiri ikindi imyaka itatu abade- abadepite nabo ukimura uko imyaka ibiri iheze ibishika rero ni uko urumva nk'ubu ubu ibyo by'ingwano zo muri ukraine ibyo bya demokarasi by'uko hariho abantu banse y'uko biden yatowe kandi bakagira imyigaragaro umuntu yomera yokwita kujya kwa kudeta mu bihugu bitaratera imbere ibyo rero byose bizotuma bifasha abantu kuzoraba bati none dutore uyuhe umuntu hariho burya abantu baguma bemera ni benshi cyane bemera yuko biden atatowe kandi iki- ikigoye ni uko mu bariko baritora baba abasenateri baba abadepite hariho benshi bashyigikiye icyo cyiyumviro cy'uko atitoye ibyo rero nibyo muntu yoraba nayo ahandi yo perezida ntaza muri izo nzego ziri zitatu bambi- muri izo zindi nzego zibiri nta bubasha afise kiretse yuko ashobora gutora abantu bo muri cour supreme bamugendeye yitoreye babaye benshi rero kuko nk'uko ari icenda ugasanga rero muri abo bantu icenda harabayemwo abarenga batanu bashyigikiye abade- abarepublike cyane batowe n'umuperezida w'umurepublike U- ura- ibyo rero nibyo nibaza ko umuntu yokwisungako U- urakoze cyane ariko thomas kamirindi kuri ibyo nanone david yarabajije avuga ko byaba byiza ah, inteko ishinga amategeko cyangwa se urwego rw'ubucamanza ruta- bitandukanye ah, n'ishyaka ry'umukuru w'igihugu ariko nanone mu bijyanye n'imitegekere y'igihugu ah, umuperezida gushyira mu bikorwa gahunda yasezeranije abaturage yiyamamaza igihe adafite abamushyigikiye tuvuge nko muri mu nteko ishinga amategeko ibyo hano muri amerika kenshi iyo migambi kugira ngo ayigereho biragora cyane
nibyo biragora cyane iyo ishyaka rye ridafite ubwiganze mu nteko ishinga amategeko ariko rero nanone nk'uko inzego hano zuzuzanya ntabwo zi- ziba zi- zihanganye gusa kugira ngo bahangane igihugu cyabo bashaka kugiteza imbere ni ukuvuga n'iyo perezida adafite ubwiganze nawe hari amategeko ashobora kwanga atamubereye tuvuge ishyaka ry'abarepublikani rishobora gushyiraho itegeko riramutse rifite ubwiganze mu nteko ishinga amategeko rishobora gushyiraho itegeko perezida wa repubulika ashobora kuvuga ati ntabwo ndisinya afite ubwo bubasha mu nteko ishi- afite ubwo bubasha mu itegeko nshinga ariko Ibyo bita ariko nanone veto.
ariko nanone thomas abadepite bashobora kurenza u- gutora bakarenza umubare uhindura iyo veto nibyo naringiye kugaruka Yes, yes.
nanone iyo veto yamara kuyishyiraho icyo gihe itegeko risubira mu nteko ishinga amategeko noneho rero iyo bongeye kuritora ku bwiganze uko ryakabaye nta kintu bahinduye rihita rihinduka itegeko ya veto iba ivuyeho nuko ibyo ngibyo rero bibaho naho ubundi kuvuga ngo byari bikwiye yuko a- ngo perezida wa repubulika agira ishyaka rye inteko ishinga amategeko nayo ika- ikaba mu rindi shyaka ibyo bintu by'amacenga byahoraho nabyo ntabwo byaba byiza byazana umwuka mubi nanone ikindi impamvu hano inzego zuzuzanya u- izo- uko ari eshatu z'ubutegetsi byose bikubiye mu itegeko nshinga nta rwego rugomba kuruta urundi nta rwego rugomba kurusha urundi ngufu kuko hano muri amerika batinya ubutegetsi bw'igitugu kubi cyane ni nayo mpamvu perezida wa repubulika tuvuge ibihugu byinshi muzasanga afite ububasha n'uburenganzira nabwo ahabwa n'itegeko nshinga bwo gusesa inteko ishinga amategeko hano ntibibaho nta perezida ushobora gus- gusesa inteko ishinga amategeko ni ukuvuga buri rwego rufite inshingano zarwo urundi rukagira inshingano zarwo bityo ariko zikuzuzanya kugira ngo ziteze imbere igihugu urakoze cyane thomas kamilindi na profeseri atanazi gahungu iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho turimo kuganira ku matora ateganyijwe ku wa kabiri w'icyumweru gitaha tariki ya munani aho abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika bazirirwa mu matora y'inzego zitandukanye harimo kimwe cya gatatu cya sena y'igihugu ni ukuvuga intebe mirongo itatu n'eshanu n'intebe z'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite zose uko ari magana ane na mirongo itatu n'eshanu kugira ngo ishyaka runaka ribone ubwiganze muri sena rikeneye nibura amajwi mirongo itanu na rimwe kuri ku ijana naho mu nteko mu mutwe w'abadepite baba bakeneye nibura amajwi magana abiri na cumi n'umunani kuri telefoni dufite Marcel wiriwe neza
wiriwe neza ndabasuhukije ndetse n'abakinyarwanda basuhukije wiriwe uri hehe
ndi i kigali ndashaka kubaza thomas kamirindi ukunze gukurikirana amatora y'amerika mu matora asa nkaho aherutse abiri rimwe ryashyiraga perezida donald trump ku butegetsi n'iryashyize joe biden ku butegetsi hagiye hakurikirwa n'ibigambo uruntu runtu nko kuri donald trump bavuze yuko uburusiya bwari bwinjiye mu ikoranabuhanga akaza kwiba uriya mudamu hillary clinton byaje kuvugika nyuma ko hari uko byagenze hanyuma kuri biden biza mu kumwemeza vote electorale igiye kwemeza perezida kuri capitol inteko ikorerwa inzu ikorerwamo n'inteko ishinga amategeko y'amerika abaturage badashyigikiye ibyavuye mu matora bahagabye igitero none nyakubahwa tomasi uyu munsi amatora yegereje asigaje iminsi mike umwuka umeze ute mu baturage ese uyu musaza watowe joe biden watowe ahangana n'izi ngaruka za korona virusi ndetse hagahita hikubitaho iyi ntambara ya ikirere ababa bashinja ko wenda ibyo yasezeranyije abaturage atabigezeho wenda ijana ku ijana cyangwa se mirongo irindwi ku ijana bashingira kuki hakurikijwe ibibazo byafashe igihugu isi irimo dore ko amerika imeze nk'aho ireberera isi yose muri rusange murakoze urakoze cyane Marcel reka dufate na innocent innocent hanyuma abatumirwa banjye basubiza icyarimwe innocent wiriwe
reka umwiriwe uri hehe
ndi mu kanyushi mu gisagara cya bujumbura ikibazo cya
ikibazo harimo n'igitekerezo icyo nabona ayo matora azaba ku wa kabiri kuko henshi ngiye kuhabona hari igihe bazira yacungere neza hana abanyagihugu bazira batore abo biyumvamo hana ikindi kenshi nkunze kubona hari igihe ubona amatora amara nk'iminsi nk'ibiri cyangwa itatu mu bisanzwe nko guharura yamara nk'umunsi nk'umwe mu bisanzwe bagiye gutora umuntu baca baharura bagaca baraba amajwi hanyuma bagaca batangaza batsinze muri ako kanya nyine kubwira ntibitere nk'intare nk'abanyagihugu ngo amatungo yateze kenshi n'ahandi ni uko bakunze kubigira ukunze ubona haciye nk'iminsi ibiri ngo baracarura bigaca bizamo intare turasaba rero nk'ayo matora tuba ku wa kabiri muri zunze ubumwe za amerika kazoba mu mutekano ntangere akazuba meza cyane hano bakazuvuga icyavuye muri ayo matora bakabishyikiza abanyagihugu uko byagenze atiriwe aramara nk'iminsi
urakoze cyane inosa mu kanyosha mu gihugu cy'u burundi thomas kamirindi ku bibazo bya mbere bya bya marcel hanyuma ndaza gusaba profeseri gahungu asubize ibi bya inosa wibaza ibijyanye no gucunga amatora kugira ngo agende neza n'impamvu kenshi ibyavuye mu matora bitinda kumenyekana thomas
reka mpere kuri iki kibazo cy'umwuka uri mu gihugu kubera ko ni ikibazo gikomeye cyane umwuka ni mubi ni mubi mu makuru yo mu minsi ishize ijwi rya amerika ryavuze ni urugero ngiye gutanga ryavuze ukuntu umugabo wa perezida w'umutwe w'abadepite paul pelosi yatewe mu rugo rwe muri california umuntu amukubita inyundo abapolisi bamutabara hakiri kare ataramurangiza uwo muntu wateye ngo yashakaga nancy pelosi kugira ngo ngo amuvune amaguru ashaka ngo kumuhatira kuvuga yuko biden atatowe nk'uko porofesori gahungu yamye abivuga umwuka rero ni mubi hari n'umusenateri uherutse gutangaza ko bitamutungura haramutse hari umudepite cyangwa umusenateri wishwe muri iki gihe cy'amatora umwuka rero ni mubi noneho ubutegetsi bubyifatamo gute fbi ni ukuvuga urwego rw'ubugenzacyaha mu byo fbi ishinzwe mu bugenzacyaha ivuga ko yafashe ingamba zikomeye zo gukumira ibitero byibasira abantu n'ibintu kandi fbi ivuga yuko ako ni aka kabiri naringiye kugeraho biriya bitero byo ku ikoranabuhanga bavuga nyine byabaye mu- mu- mu matora yashize n'ubu ngubu birahari fbi ivuga ko yafashe ingamba ariko ibyo bitero ntabwo babishyira ku burusiya gusa ahubwo na za irani bazishyiramo yuko nazo zishaka kwinjira mu matora ya leta zunze ubumwe za amerika zikoresheje ikoranabuhanga utwo ngutwo ni utuntu turiho duteye umwuka mubi ku buryo amatora abantu bafite impungenge no ku biro by'amatora bavuga ko bafashe ingamba zo gukumira ubugome n'ibitero hanyuma aka- akavuga ati ese biden bamushinja iki mu mu magambo makeya biden yego ibyo yasezeranije abaturage ntabwo abigezeho byose kubera covid cumi n'icyenda n'intambara yo muri ukraine yatunguranye usibye ko abahanga bo bavuga ko itatunguranye kubera ko amerika yari yarabivuze kuva kare yabivuze rwose mbere mbere ko uburusiya bwitegura gutera ukraine ibyo rero byakomye mu nkokora imigambi imwe n'imwe ku buryo ubu ngubu ubukungu bumeze nabi profeseri gahungu yabivuzeho cyane ikigaragaza rero ubukungu bumeze nabi nyine ibiciro byariyongereye hanyuma abaturage b'amerika cyane cyane iki- ikibazo cy'amavuta y'imodokari essence iyo izamutse biba ari ishyano hano O- kandi za- ibiciro byarazamutse cyane bikomeye iyo umuntu agiye kunywesha amafaranga atanga kugira ngo ashyire esanse mu modokari ye ni menshi ibyo rero byatumye biden atakaza amanota abantu ntibamwibonemo ikindi gikomeye ni ibirego bidafite ishingiro kubera ko ndabigarukaho ni ibirego bya perezida trump uvuga yuko biden atatowe ibyo ngibyo nabyo gahungu yabivuzeho cyane hari abaturage benshi babyemera cyane cyane abo aba barepublikani noneho rero ibyo nabyo bitera umwuka mubi nk'uko muri mu magambo makeya biden ni ibyo ngibyo byatumye abantu batamwizera atakaza icyizere usibye nanone ko hari akandi kantu nari ngiye kuvuga abarepublikani baribaza niba biden agifite ingufu zo gutegeka baravuga ngo arashaje cyane ngo ashobora kuba afite n'indwara ituma atavuga neza usibye ko kera ubwo akiri mutoya ya- ya- yadidimangaga ibyo nabyo babi- babivugaho hanyuma rero ibyo ngibyo byo kuvuga ngo ntiyatowe niko ndashaka gusorezaho ibyo birego nta shingiro bifite kubera ko babijyanye no mu nkiko ho- nyinshi bagatsindwa abayoboke ba trump na trump ubwe bagatsindwa bakavuga ngo amatora yaribwe ngo biden ntiyatowe uko bikwiye byagiye mu nkiko cyane inkiko zika- zikavuga ziti ntabwo ari byo nimuzane ibimenyetso ibimenyetso bakabibura mu magambo makeya rero umwuka ni mubi ariko rero inzego zibishinzwe zivuga yuko zafashe ingamba za ngombwa kuri ibyo usorejeho uvuga ko hari abati- abatemera ibyavuye mu matora yo mu bihumbi bibiri na ma- na makumyabiri profeseri gahungu ah, bihuze n'icyo kibazo cya inosa wibazaga uburyo amatora agenzurwa muri amerika n'impamvu kenshi na kenshi habaho gutinda kw'ibyavuye mu matora
Eh, urakoze cyane tumaze imyaka itari mike iby'amatora kuva kera mbere umuntu yavuze bya clinton mugabo umuntu arashobora no kujya kure akaraba uwitwa al gore yahora ari visi perezida wa ah, wa perezida wa ubi- wa- wa- wa clinton bura- buramba- bambabarira bigatuma usanga iyo bahegeye gutora kuri uwo munsi nyine batoye nk'ubu u- izoba ku wa kabiri uza ugasanga birabandanije ibyo biba kubera iki ibyo biba kuko nko mu bindi bihugu byose iyo abantu batoye hanyuma bakamera nk'abanganye- nk'abanganya ino bakoresha bijya bita by'ibiharuro bya statistique bakaraba bati wewe urashobora kuba utatowe emera ko utatowe ibyo benshi barabigira mugabo iyo ibyo bimeze gutyo bakamera nk'amajwi bakankabanganya umwe wese arafite urubasha ububasha bwo kugenda kwitwara bagaheza bagasubiramwo guharura ayo majwi yose baronse kenshi bakayaharura n'iminwe bakaza barasubiramwo aho kuraba gusa iby'imashini yagize ibyo birashika cyane nicyo gituma ubu u- kubera ibyo byabaye byatumye abantu bahakana ko biden yatsinze yatsinze ubu ubu ariko bararaba ingene aho hantu batorera boshiramwo ingabo abantu bagenda bagacungera rwose kurusha uko bahora bacungera kugira ngo ayo majwi ntibayibe kugira ngo ntibasambure aho abantu bariko baratorera kugira ngo bahasambuye urumva boca bavuga bati nta na kimwe cabaye ni nk'uko byagira bibe hajya ah, mu- mu kwezi kwa mbere kwa mirongo ibiri na rimwe iyo bafata bakagira byose abariko bara ah, abashinga amateka bose baka- bakabirukana ba- visi perezida b- ya- ya- visi perezida bakamukuraho bamaze kubikuraho urumva haca haba nk'uko ata kintu catowe byose bigaca bisubiramwo bagaca bemeza icyo bita uya perezida trump agaca aba perezida ubu rero ego abo uko umuntu byogenda neza ni uko uwo munsi dutoboye abanyamerika ha- haca haba umuntu umusenateri umudepite akemera ati jewe sinatowe kubera amajwi mugabo ubwo bubasha bwo gushobora gushingisha urubanza ngo basubire mu mategeko basubire mu matora bamwe basubire mu guharura ubwo bubasha umwe wese mu bariko baritora arabufise nicyo gituma usanga abantu baguma ba- barindira bati ngo turindire yuko izo manza ziba hanyuma uko gusubiramo iyo kwanse kenshi biraja no muri icyo bita cour supreme iyo cour supreme ikazoba ariyo iheza ika- ikasubiramo ikaraba neza ibitagenze neza n'ibyo ni ahantu umuntu aba yifuza yuko kuri uwo munsi nyene batoye ko boheza bakamenya uwatowe n'utatowe mugabo ubwo bubasha bwo gushobora gusa gusubizamwo amatora gusubiza no guharura na bene bose barabufite urakoze cyane profeseri gahungu reka dufate brighton brighton wiriwe
amahoro cyane ego uri hehe
bendi bujumbura mu kinindo ikibazo cyawe
Eh, be ikibazo nawe nshaka kubaza mbega aya matora eh, ah, bita midterms eh, mbega azohava agira ingaruka ku bibazo turiko turabona hano mu karere Eh, nk'akarorero tuheruka kumva amerika isaba yuko ujya muhari uri kuragwanya leta ya congo mvensa yuko uhagarika kubandanya ufata iyi- gufata ibibanza bitandukanye mbega hoho eh, hamwe biden eh, abademokrate botakaza intebe botakaza ibibanza eh, muri chambre basse muri chambre de représentant hamwe no muri sena mbega byaba bituma intambara i- ibandanya cyangwa se hari ingaruka mbi cyangwa nziza yohaba icyo nicyo kibazo cyanjye murakoze Ura- urakoze cyane Ah, thomas kamirindi wigeze gukomoza ku bijyanye na politike mpuzamahanga ya leta zunze ubumwe za amerika n'uburyo yemezwa Ah, gerageza usubize iki kibazo ahanini ah, eh, u- u- ugerageze uvuge ku ku- ku- ku- ku bijyanye na politike mpuzamahanga u- u- ukurikije ishyaka runaka kenshi na kenshi twagiye tubona ishyaka rimwe eh, ryibanda cyane ku bibera muri afurika ugasanga irindi nta nubwo afurika iri mu mu- mu biza ku isonga mu bijyanye na politiki yayo mpuzamahanga iki kibazo cya brighton wa- wagisubiza ute
mu magambo make cyane politiki mpuzamahanga ya leta zunze ubumwe za amerika ihora ari imwe ishingiye ku kintu kimwe rukumbi inyungu z'igihugu ahantu leta zunze ubumwe za amerika itabona inyungu ntabwo ishyiramo imbaraga ese mu karere k'ibiyaga bigari hari inyungu za amerika niba zihari amerika izakomeza ishi- i- i- ihashyira imbaraga izi ntambara se zishobora kurangira niba amerika ibona ibifitemo inyungu izabirangiza ibyo bivuze nkurikije igihe mu matora yashyizeho ni mu bihumbi bibiri perezida eh, george bush apiganwa na na na- icyo gihe ari guverineri wa texas apiganwa n'uwari visi perezida al gore barababajije barimo biyamamaza bati iyo muza kuba muri ku butegetsi igihe jenoside yakorewe abatutsi yabaga mu rwanda mwari kubigenza mute george bush yaravuze ngo "Mm, ngo njye nta nta nyungu za amerika mbonamo ngo ntacyo nari gukora nta kazi kabyo arwo ruwe rero yasobanuye iby'ubutegetsi yari afatanyije na perezida bill clinton yasobanuye ibyo bakoze nuko usibye nabyo nyine ko hari abantu benshi babarega yuko ntacyo bakoze kigaragara ibyo ngibyo ni ibindi bindi ibyo ari byose icyo nshaka kuvuga ni uko mu magambo make cyane inyungu za amerika nizo baba abarepubulikani baba abademokarate bose bareba inyungu za amerika niba mu karere k'ibiyaga bigari hari inyungu za amerika amerika izabyinjiramo ishyiremo ingufu
urakoze cyane tomasi nongere nkugarukeho gatoya kandi ngushimira ko twagumanye umwanya munini ndabizi hari ibindi ugomba gutegura bijyanye n'akazi dusanzwe dukora hano ariko wigeze kuvuga ikintu kijyanye n'uko abanyamerika batinya ubutegetsi bw'igitugu umuntu akibaza ukurikije ibimaze iminsi biba Profeseri gahungu yabivuzeho aho usanga hari abantu batemera ibyavuye mu matora ukareba biriya bitero byagabwe kuri capitol hill ugasanga abantu baravuga ngo birasa nk'aho biganisha amerika kuri ubwo butegetsi bw'igihugu niba nta gikozwe kugira ngo ibyo byabaye bikosorwe
ubutegetsi bw'igitugu hano ntabwo bushoboka nyine ibyabaye guhera ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe birabyerekana mu magambo makeya yego abantu bashobora gukora ibyo bashaka hanyuma bakagongana n'inzego zibishinzwe ubu ngubu hari amatohoza mbese amaperereza arimo akorwa kuri ba nyirabayazana usibye ibyo n'abakoze biriya bitero bari kubakurikirana abarenga magana bamaze gutabwa muri yombi hari n'abakatiwe mbese bavuga yuko inkiko zikabahana mu magambo makeya inzego uko zubatse hano bikurikije itegeko nshinga nta butegetsi bw'igitugu bushoboka kubera ko inzego zose zirabitinya hanyuma zigafata n'ingamba za ngombwa ubucamanza rero nabwo bukagiramo uruhare rukomeye cyane cyane ko hano ubucamanza burigenga pe rwose ibyo ngibyo abantu ntibakabishidikanyeho nuko mu magambo make abapolisi bakora akazi kabo inzego z'ubucamanza zigakora akazi kazo iza politiki zigakora akazi kazo usibye ko nanone nka kuri kiriya gitero perezida trump inteko ishinga amategeko irashaka kumutumiza kugira ngo azagende gutanga ubuhamya impungenge hari n'uko abarepubulikani baramutse batsinze ayo matohoza y'inteko ishinga amategeko ashobora kuburizwamo mu magambo makeya igitugu hano amategeko yubatse ku buryo kidashoboka ayo maperereza yahagarara ariko ayandi ajyanye n'ibyo bitero arimo gukorwa na minisiteri y'ubutabera yo yakomeza iyo yakomeza rwose nta muntu n'umwe ushobora kuyihagarika nyine nuko nari mpereye kuri izo nzego za politiki nizo nari nshorejeho mu rwego rwa politiki niho bishobora guhagarara ishyaka ry'abarepubulikani rivuye nako ritsinze ariko mu zindi nzego byo ibikorwa bizakomeza uko bisanzwe bakomeze bakurikirana abo bantu na Trump ubwe ku giti cye aramutse bigaragaye yuko yabigizemo uruhare nawe inzego z'ubucamanza zishobora kubimukurikiranaho usibye nyine ko afite izindi manza mu bindi bibazo n'ubu ngubu hirya no hino ariko n'icyo ngicyo cyonyine cy'igitero ashobora kukibazwa bibaye ngombwa tomasi kamirindi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye tomasi ndagushimiye cyane Edi Rwema nshimire cyane profeseri atanazi gahungu uri mu mujyi wa chicago muri leta ya irano nawe wakoze cyane kutubonera akanya kugira ngo mudufashe gusobanurira abakunzi b'ijwi ry'amerika ibijyanye n'aya matora yo kuwa kabiri wakoze cyane profeseri urakoze cyane nawe toma ndagushimiye rwose urakoze urakoze urakoze cyane nanjye ndagushimiye rwose nshimire kandi abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino nshimire n'abamfashije mu buhanga bw'ibyuma ndetse na nadia taha wamfashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya karindwi washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbaseze aho twombararika andi makuru yacu aba mu kanya isa kumi n'ebyiri mukomeze mugire umunsi mwiza